hello my people my people wahala wear bone straight o wahala wear mini skirt eh on top this one wey we play with dey so wahala wear mini skirt hmm no be small thing o my people as eniola mama yes o eh Ooni oh, of Ife daughter enio eh adeola i mean no be eniola adeola the mother come out with full force come drag ashley come out with full force come issue better strong tight warning give ashley on top adeola matter uh-uh wetin happen una know say adeola and uh, queen naomi they are very close they are very very close anytime adeola dey nigeria like this eh if you know eh e must switch queen naomi house e no care where queen naomi dey whether na akure o whether na ondo o whether na abuja as long as sister dey the car dey there she go find her go there go stay with them She said, I must not come to this country without seeing my brother. She so much loved Adenika well, and so she still loved Queen Naomi too. So she must find them Go now, Ashley come put them upon herself. No, no, I too know. Over Sabi housewife, Where they call husband daddy. Over Sabi housewife. Ashley, now Ashley come outside o, say pepe begin dey talk rubbish o eh, eniola dey play eh, adeola dey plot with uh, queen naomi adeola dey this one adeola come begin dey talk yeye yeye things about adeola o ah begin dey talk any kind rubbish about adeola and queen naomi how adeola and queen naomi dey do together how this dey do how that one dey do in fact eh no be small thing dey happen my people my people no be small thing o hey na the woman change her for ashley two seconds two seconds say eh dá padà no use my daughter take shine no try yarn say you wan use my daughter take shine because you have your own you have your own child yes if not for Ooni of Ife me and you no go ever get any business and still we do not have any business she come dey even dey begin reveal i know say uh, when dem born dis pikin Ooni of Ife and uh, and uh, this woman they were really young yes when they born uh, adeola they were really young so adeola now the uh, eh, they come with the mother the mother they take care of her the mother people and the rest Ooni oh, of fifa, no they come out So, you know, even they know whether I born pikin anywhere and the rest So oh. now, when e say pikin reach ten uh, ten years e come first come e come first beg beg beg beg dey come green. e can't go again e can't go again come come back again come beg again uh, before e come dey come dey send money small small thing dey send small small money dey send uh, you know when your take dey take care of uh, uh, the daughter dey send small small things dem dey come like that like that like that no be say e really take major part o oh. na when honestly say the girl head eh, adeola mama too dey para say you no know, dey try you no know, dey like kuku use adeola dash im mama say oya oh, make you hold am shey na your pikin oya. Oh, take it collect your child hold your child na i kuku say make you hold am na she say hold her pikin train her pikin train her travel out comot for the country go school yes so she make sure say she sit down she hold her trouser well do a did a lot of work on her daughter na him ashley come come outside say because say the woman wey be so na wan send go rip before my pikin dey do well with the person una come dey dey dey dey zuzu na him say no ashley stay in your lane I will not take it from you. I will not take it from anybody, any of the wives in the palace. I won't take it from you people. Do not bully my child. Do not bully my child. If the pikin come palace normally, they make her feel uncomfortable, mostly Miriam. You get the way Miriam go, they look the pikin, because the pikin not they close to her, because of their evil ways their evil characters So we say the pikin don't know don't know about the pikin Not they close to any of them any of them na she say dem say come o my pikin no be naomi o oh, my pikin no be uh, who una dey bully o oh. say if you bully my child i will come for you straight ahead you bully my child i come for you like eh like dynamite e go hey your eye go neat you bully my child my child my daughter i go come for you because no be you help me born am as you say born your own i take born my own yes o anybody come for my child You no go easy You no go easy oh, because he say she say she no go gree oh, she no go gree she go make sure say she deal with anybody anybody wey say e wan do anyhow top her her daughter pikin wey be say suffer push suffer do this one say don bully my child you bully my child i come she even go call Ooni of Ife now say Ooni tame your dogs oh your do put better chain o oh tame your dogs because who cross my lane e no go funny o oh. e no go funny at all hey e no go be the way i dey talk am so because e no go funny i don play with my child i don play with my child yes so if my child come palace say this person i don want to be friends with this person i want to stay here let her stay where she want to stay she's not a child she dey see wetin dey happen she dey see the fake love and everything in the palace no be una go go tell am wetin she go do ha all be small thing my people no be small o the one this one eh i know say ashley go know say it's not everybody you will just sit down and be talking about like that ashley go better better do wetin stay her lane sit down her lane jeje sit down her lane stay in her lane ha yes o oh. so, as every as it should be as it should be because if not be wetin uh, uh, eh, eh, queen naomi mama do for the palace eh if not for what she did if not for what she did in the palace ha the kind confidence wey queen naomi get now sef eh maybe she for not get am maybe she for not get am o oh, because these people were ready to finish the innocent woman if not for god and the mother the small confidence wey be say queen naomi get when before she come gather mind say no i can't be in this abusive place If for not dey if for not dey at all and i'm really happy for her and I, i'm happy things are going this way All new people they don't call and say afa yes so now let me train my picking. na let me born my picking. make ashley day day. ashley most especially because they e jump up and down down and up since how many days they come so i know they talk i know they mind them. yes because i didn't see a reason to but right now i'm seeing a reason to and the only reason is my child na me because dey talk say soso since uh, eh, Ooni oh, dey like older women older women why uh, old women old mama old mama why you no just kuku marry uh, eh, wetin you call adeola mama as na one of your first uh, early love shu shebi the woman too don advance two of them don advance say why you no kuku marry her join make she dey inside the palace make you marry her join not be small thing with my people you know say if they don't know person make, make not, not just let them know you with one bad character for this life because once they know you with one bad character it go hard for person to wash and comot for your head o go hard for you to feel wash that kind bad character come comot for your head no cap yes o hmm. anyways my people now so the matter be oh. make una no forget to like and subscribe to this channel oh. i go bring una update on top this matter oh. see you in my next video bye.